re ka ka le dumela tlhe malebo kgetsida ke molebogeng e le ke tseng sebaka se go go amogela le go go dumedisa kgetsedi yake ee ehe gompieno re tshwara dikgang tse di tona <laughs> tsa gore um ke ntse ke ra baretsi fa ke re ga re re yana a ka tshwara sengwe le a semelela o itse ga gate o jeseditswe o itse ya <laughs> lezothi le ene o buela ka mokgontseng jalo ke bua ka re file madisa o e. dumelana le mokgwa o wa gore gompieno ela ga o ka bona rre a ngata ngwana Eh. a mo ngata e eh. nna era gore no no no no no no monna ga ka ke a ngata ngwana se ka batla se ka bonwa se ka batla ah, ah, ah, <laughs> se ka bonwa a <laughs> re di lebelele gore mo malobereng re itse go tlwaelegile tota um e, ba ntse ba di dira borre mme ka ntlha gore go tlwaelegile go di dirwa ke bomme mo molatsing e gompieno ba di dira ke ditiro tse di fentse wa remo kakale molebogeng e re ke tsaya sebaka se kgaitsedia ke go godumedisa le go go leboga go mpha sebaka sa go tla go baya a mabedi a mararo mo bareetsing mo letsatsing la gompieno kgang e re tshwereng gompieno e yala ka mokgontsing yala ke dumana le wena gore gompieno re tlile go lebelela kgang ya radio o dira tiro e tota-tota rona mo nakong e la maloba go ya ka leitlho la rona mm. le mogopolo wa rona re ne re tsaya gore ke tiro e, e dirwang fela ke batho ba bomme fela mm. mme kgang eo e setse e gompieno jaana e tlwaelega mo mo matlhong a rona le mo megopolong ya rona e simolola go nwelelela jaanong gore ee mokgwa o ga se mokgwa o o dirwang ke batho ba bomme fela mme le batho ba borre ba mo gone ba o dira re baakantse matlho a rona go bona borre ba dira ditiro tse dintseng jaaka tseo re baakantse megopolo ya rona go lemoga le go amogela gore ba gone borre ba ba dirang ditiro tse di tshwanang le tseo mme le go inyanenyana fela ga se batho ba borre fela ba ba dirang ditiro tse di tshwanang le tseo tse e leng gore tota-tota di di tlwaelegile jaaka ditiro tse di dirwang fela ke bo mme mo nakong e, e fetileng gompieno jaana le batho ba bo mme re kgona go lemoga fela ke tsa sekainyana fela gore le bona ba na le go dira ditiro tse tota-tota maloba di di tlwaelegile fela ka ditiro tsa borre fela baeteledipele ba merafe jaaka dikgosi yaaka le buakaitsediake maletla motse re na le go bona gompieno mme e le moletamotse motse a ba a lala bosigo bo botlhe e be e re ka moso motsa go botswa ka ya ba re o tswa night chief gore go raya gore o tswa ko tirong ya maitseboa kgang ya rona gompieno ke banna gompieno re ba bona e le baoki mme ha re e le mooki yana a theogetse le motho wa mosadi motho yo wa mosadi yo o mo fela jaaka modira mmogo ga mo lebelele ka leitlho le lengwe la gore gompieno ke ne ke dira le motho wa rre o re fela re ke ne ke dira le modira mmogo wa ka gompieno le ka mokgwa o tirisano e leng ka teng mo ditirong re lemoga mokgwa o wa gore rre ga a theogetse jaaka mooki ga a theogele jaaka mooki wa monna o theogela jaaka mooki yo mongwe le mongwe a theogetse mme ebile le badira mmogo ba gago ba mo tsayela ka mokgontseng jalo gompieno re bona borre e le badiri ba ba dirang ka meriri um mama ba kgone go tlwaelegile gore ke bomme mo nakong e ntsi ba o tla fitlhelang ba emeletse ba loga ba o tla fitlhelang ba emeletse ba tshasa batho meriri ebile mm. ba dira ko mafelong a ratsang gore ke mafelo a a dirang ka ditiro tsa meriri fela mme le gompieno jaana o ka dumana le nna moreitšha ke tla gore a kere thaka e tshesane e ya basimanyeng gompieno re ba bona ba loga meriri gompieno re ba bona ba tsenya dilo tse tsa teng tsa meriri tse gompieno re ba bona ba gadika meriri gompieno re ba bona ba saya le selebego se motho o katlang wa re ke selebego sa banyana kgotsa ke selebego sa basetsanyana kana basimana ba gompieno re ba bona ba fetogile gotlhelele ka mokgontseng jalo mo gorang gore ba tlile go gola fela ba ntse ba lebega ka mokgwa ba lebegang ka teng jalo borre ba gompieno ba tlhokomela bana mme ga rra a tlhokometse ngwana ga a mo tlhokomele ka matlho fela o mo tlhokomela le ka diatla ba mo tsaya mongata gompieno jaana re na le go bona borre bangata bana gompieno re na le go bona borre bangata ditlogolo le nna mo keleng teng fa ke anne ke ngatile ebile ke sentsane ke le mo maemong a go ka ngata le ditlogolo tsaka motho o tsaya mongato fela o ngata ngwana mme ke mokgwa o leng gore gompieno o sontse o tlwalegile mo malobeng gone go sa bonagale ka mokgontseng jalo e ne e ka nna ya re ga re bona re a tsere ngwana mmele ka mokotleng kgotsa re ka re re bona rre a ngata ngwana re be re sala re makala gore re o le o dira tiro ya moutamang ka gore ga se tiro e tshwanetse gore ka be e dirwa ke ene ele gompieno re na le go bona le a re ya kwa um ko maokelong a a farologaneng borre ba etela kwa dikamoring tse go belegelwang kwa go tsone kwa o fitlhelang mme a bona ngwana re a ntse a le teng gompieno jaana ntlha e amogelesegile ebile a lemosega gore ga se ntlha ya bogologolo ke ntlha e e leng gore teng gompieno jaana ebile ebile ra e amogela ebile re rotloetsa le borre ka mokgwa o go ntseng jalo gore bana ba ya ba etela koo ga rre a itse gore mme wa go belega a ba tsamaya gore a nna ntse a le teng ga o sa tlhole go makatsa jaaka bogologologolo go makatsa gompieno borre ke baakanyetsi designers ba teng bo david tlale ba o fitlhelang e le gore monna ka go rokela sutiwa ba wa nagala gore gongwe sutu e rutilwe ke motho wa mosadi bomme borre ba roka gompieno borre ba loga gompieno jaana ba dira ditiro seo ke ditiro tse di neng di tlwaelegile fela jaaka ditiro tse di neng di dirwa ke batho ba bomme bogologolo mme kgangkgolo ke ga re bua ga re re go phoso go bona borre ba dire ditiro tse dintseng jaaka tseo tota ra ba tlhotlheletsa borre gore ba ne ba tla go potela ka fa go borre ka fo bomme ba leng teng gore ba ukwe se bomme ba se jang monate ga ba dira ditiro tsa bone ba ukwe le go itumelela monate o bomme ba o itumelelang ga ba le mo ditirong tsa bone jaanong ra dialo ra re re bitsa borre re ba gotlha borre ba ba kgonang bagaetsho potelang ka mo letlhakong la bomme ka fale lo lemogeng gore bomme ba dira ditiro tse dintseng jang gongwe le lenyalo e ka di rata ka mokgontseng jalo mme gompieno gone go bua dipuo fela re itemogela bašwa ba e leng gore ba fetogile gotlhelele ba dira ditiro tse di tshwanang le tseo kwa bokhutlong kgaitsedi e ake mhm. ga re re ga eh, e re jaanong ka moso re be re tswa re bona bomme le bona ba sitlhamologela ka mo ditirong tse e gore di ne di dirwa ke tsa borre di dirwa ke borre fela fa fa fa thulaganyo e ne e simologa fa o ne o bua ka diphitlho e ra itse gore ko diphitlhong ba teng ba tlharo ko bobendela kwa gompieno ba tsoga ba fitlha ka moso ba teng ba tlhapeng ko tang kwa ba ipakanya gompieno ba tsoga ba fitlha ka moso mme borre ba go rema matlhako a a tlang go dirang dikgotla ba go rema dikgong tse di tlang go dirang molelo ke diphiri mme re kopa gore go nne le sebakanyana fela fa gare ga ditiro tse di tshwanang le tseo le bomme ka ntlheng ya gore ga re batle go itemogela bomme ka moso e ga e le diphiri e le bona ba e, ba mapitla jaanong ntlha e ke buang ka ene re ka tla re bua ka yone ga re tsa go tsana mo ya bomme re tla be re ile kgakala yaanong re batla go nna diphiri nye le ga le re tla bua ka one mo nakong e tlang jaaka o setse o kaile a kere re mo kakaleng re tla bua ka one ga e ke ke go lebogile thata mme ke ne ke re ke fetisa fela molaetsa gompieno gompieno jaana ko motsing wa kwa lapeng ko taung ko mmatlhako mm. ko podumong go gola re o bakeng stan matle o tshwara dingwaga di le lekgolo hundred years mm-hmm. ga se go le gontsi thata o fitlhela motho wa rre a tshwara dingwaga di le lekgolo o ka fitlhela fela batho ba bomme ke bone ba fitlhela ba tshwara dingwaga di lekgolo mme re itumelela dingwaga se re dintseng le rre stan haha o bakeng matlhe re a re etsho e tumele dingwaga eh, letsatsi la gago gompieno o ka re gompieno mafelo ano a beka go tla nna le nyala ka mokgwa ke utlwileng ka teng mm. mme ra mo lebogela bile re mora re re a itumele letsatsi la gago la matsalo re lebogile thata re mokaka le tlante re kopane le ene gape mo bekeng e tlang ka la botlhano mo sekutlwane sa rona sa tlatlana ya setso a re borre bagadi ka meriri